iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali no kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi mu burundi ho turi ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri muri uganda mutwumvira kuri voice of muhabura kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ikisoro tubibutse kandi ko mwanasanga ibiganiro byacu ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ku buhanga bw'ibyuma hari ari santos na nadia taha turabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ni ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu uyu munsi turaganira ku ndwara ya sida no kuri virusi iyitera ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika nongereye mbaha ikaze kuri radiyo yanyu uyu munsi nk'uko nabivuze turaganira ku ndwara ya sida no kuri virusi itera virusi itera sida iracyari ikibazo gikomeye cy'ubuzima rusange ku isi imaze guhitana abantu bagera kuri miliyoni mirongo ine n'ebyiri n'ibihumbi magana atatu kugeza ubu oms ikaba ivuga ko iyi virusi ikomeje gukwirakwizwa mu bihugu byose ku isi mu mpera z'umwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu habaruwe abantu bagera kuri miliyoni mirongo itatu n'icyenda n'ibihumbi magana cyenda babanaga na virusi itera sida mirongo itandatu na gatanu ku ijana muri bo bari mu karere ka afurika muri uwo mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu abantu bagera mu bihumbi magana atandatu na mirongo itatu bazize indwara zifite aho zihurira na virusi itera sida kandi abantu bagera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi magana atatu banduye iyo virusi nk'uko imibare ya OMS ibigaragaza hari umunsi rero mpuzamahanga wahariwe kurwanya sida uba buri mwaka ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi n'abiri ni umunsi wo gukangurira abantu ububi bw'iyi ndwara no kugerageza gushaka uburyo bwo kuyirinda ndetse no kuyirwanya mu rwanda rero ikibazo cyifashe gute umutumirwa wacu muri kiganiro muganga bazire ikuzo arabitubwira mu kanya hatubwire n'ingamba zafashwe mu kurwanya iki cyorezo dr ikuzo umuyobozi w'agashami gashinzwe kurwanya sida mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc turakwakiriye ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane ngushimiye cyane uyu mwanya uhaye abakunzi b'ijwi rya amerika hari ibibazo bakunda kwibaza mu gihe dukoze ibiganiro by'ubuzima urakoze cyane rwose kongera kutubonera uyu mwanya twaherukaga hashize igihe kitari gito none rero nagira ngo nguhe umwanya nguhe ikaze ku ijwi rya amerika mu gutangira ikiganiro nagira ngo ubanze muri make utubwire uko ikibazo cy'indwara ya sida gihagaze mu rwanda
murakoze kuri uyu mwanya mu mpaye kugira ngo tubashe kuganira ku ndwara ya virusi itera sida nk'uko yenda wari ubikomojeho icyorezo cya virusi itera sida kiracyahangayikishije kuko nk'uko mubizi nta muti nta rukingo kuri ubu rero mu rwanda turi mu bihugu bimwe na bimwe byabashije wenda twavuga biri mu murongo mwiza wo kubasha kurwanya virusi itera sida ariko nubwo ibyo byose tubikora yenda ariko natwe turacyafite intambwe nini yo gutera kugira ngo tuzarandure burundu icyo cyorezo muri make yenda turebye uko igihugu cyacu gihagaze kuri ubu ngubu iyo turebye imibare kitwereka usanga dufite byibuze abantu bagera kuri ku bihumbi magana abiri na mirongo itatu bafite virusi itera sida mu gihugu twareba muri abo ngabo abazi ko bafite virusi itera sida ni mirongo icyenda na batandatu ku ijana muri abo rero bazi uko bahagaze abari ku miti ni mirongo icyenda n'umunani ku ijana ariko muri abo ngabo bari ku miti mirongo icyenda n'umunani ku ijana ugasanga baranywa imiti neza kandi baragabanya n'ubukana bwa virusi mu maraso nubwo hari byinshi byakozwe ariko turacyafite imibare yenda ijya kuba iri hejuru y'abantu bandura virusi buri mwaka aho byibuze dufite ikigereranyo cy'ibihumbi bitatu magana abiri bandura virusi buri mwaka urebye ni uko icyorezo gihagaze mu bijyanye yenda n'imibare ariko nubwo mba dusa nk'abahagaze neza ariko haracyari intambwe ndende yo gutera
haracyari intambwe yo gutera na wemesi ubwayo iravuga ko iki cyorezo kicyugarije isi nubwo hari abavuga ko batari baherutse kumva indwara ya ijambo sida nagira ngo mutubwire noneho muri ubwo buryo bwafashwe ingamba zafashwe kugira ngo mubashe guhangana n'iki cyorezo muravuga ubwo harimo no gupima kwipimisha ubu burwayi kugira ngo mutubwire nk'abipimisha mubona babyitabira cyangwa hari abagifite ingingimira cyangwa gutinya kwipimisha ngo batamenya ko barwaye
turacyafite abagiriye iyo ngingimira yo kwitabira serivisi za kurwanya virusi itera sida aho usanga cyane cyane nko mu rubyiruko abenshi batitabira uko byakagombye cyangwa muri ba bantu twita baba mu buzima bubongerera ibyago byo kwandura virusi itera sida nk'abakora umwuga w'uburaya n'iki abo ngabo nanone usanga batitabira serivisi zo kwipimisha nk'uko tubyifuza ari niyo mpamvu nyine usanga tugifite tutaragira ijana ku ijana by'uko buri muntu wese wese abazi uko ahagaze ariko nubwo bimeze gutyo duhora dukora ubukangurambaga buhoraho kandi tukagerageza gukora ku buryo ku bigo nderabuzima hose aho bahagana izo serivisi bazibona kandi izo serivisi twikiyongereyeho nuko izo serivisi tunazitangira ubuntu
izo serivisi muzitangira ubuntu watubwira noneho n'izindi serivisi abantu bashobora kubonera niba hari izo bashobora kubonera ubuntu cyangwa se zihari muri makeya zishobora kuba zabafasha ku buryo barushaho kuzitabira
muri make ubundi tugira serivisi navuga mu buryo bubiri butandukanye hari serivisi zo kwirinda ariko hari na serivisi zagenewe wamaze kwandura virusi itera sida yenda mu izo zose ni ukuvuga ngo serivisi zose zijyanye no kurwanya virusi itera sida zose tuzitangira ubuntu haba ku bigo nderabuzima bya leta cyangwa ku bigo byigenga tumaze bimaze kujya muri porogaramu muri izo serivisi rero dutanga uretse iyo yo kwipimisha twavuze harimo na serivisi dutanga yo kwisiramuza nka bumwe mu buryo bwagaragaje ko bushobora kukurinda ku kigero cya mirongo itandatu ku ijana harimo serivisi zo gutanga kondomu ku buntu hakabaho na serivisi dutangamo imiti hari imiti ushobora kunywa ishobora kukurinda kuba kwandura virusi itera sida mu gihe ubayeho mu buzima bwakongerera ibyago cyangwa tugatanga n'indi miti mu gihe wabaye egisipoze kuri virusi yenda wijombye yenda wakoresheje ibindi bikoresho bikomeretsa nazo n'iyo miti ishobora kugufasha kuba utakwandura virusi itera sida izindi serivisi rero dutanga harimo izo gutanga imiti ku muntu umaze kugaragaza ko afite virusi itera sida niba imiti igabanya ubukana kandi hakabamo na serivisi zijyanye nda na mento herifu sapoti cyangwa n'ubundi buryo bwo kuba kansaringi sapoti yo kuba twafasha yenda kwigisha umuntu ukeneye serivisi zo kwirinda cyangwa kwigisha umuntu wagaragaye ko afite virusi itera sida kugira ngo wenda abashe kwiyakira abasheho kuguma ku miti neza
ye turaza kubigarukaho ku buryo burambuye muri kiganiro turacyafite akanya nk'uko rero ikiganiro ari icy'abakunzi b'ijwi ry'amerika kugira ngo babaze basobanuze ibyo bifuza kurushaho kumenya cyangwa se banabarize n'abandi hari abatabasha kutugeraho ku murongo wa telefone kubera impamvu zitandukanye nagira ngo tubahe umwanya duhe umwanya ababashije ku- kubona umurongo nka Marcel nagira ngo nguhe ijambo wiriwe neza
mwiriwe neza ndabasuhuje kandi murakoze kumpa akanya Mhm.
Ah, mbanze kandi nshimire bazire ikuze n'umugabo nkunda cyane ntabwo ndamubona ariko sinzi impamvu mukunda yanamusuhuje cyane kabisa ndamusuhuje cyane yego arakumva
yego hanyuma rero mfite utubazo ni tugufiya ariko dushobora kuba twinshi nka tune cyangwa dutanu nta kibazo ube hafi rwose haba n'utundi tubaze
yego Eh, uyu muti ugiye gutangira gukoreshwa uzarinda kwandura virusi itera sida ku kigero kingana iki icyo ni ikibazo cya mbere icya kabiri uzakoreshwa ku bantu bose kuva ku ruhinja ubu bashobora kuwuterwa hari imyaka runaka uterwa ni umuti ushobora guterwa rimwe mu buzima nk'uko abantu bafata urukingo icyo ni ikibazo cya kabiri ikibazo cya gatatu bimaze kugaragaza imibare y'abandura virusi itera sida buri mwaka kandi nanone mugaragaje uburyo leta yashyizeho bwo gutanga udukingirizo gusiramura imiti igabanya ubwandu bw'agakoko gatera sida mu mubiri iyo miti yose igatangwa ku buntu kandi igatangirwa ku bigo nderabuzima ndetse n'amavuriro yigenga ariko mukorana nayo none iriya mibare mwagaragaje ko bigaragara ko akiri myinshi kandi leta yarashoyemo amafaranga menshi kugira ngo abantu babone ku buntu n'iriya miti ishobora gutuma abantu batandura ni abantu bagira ikibazo byo kujya kuyifata bakishyura mu mibonano mpuzabitsina idakingiye mubona hakirimo isoni mu- mwasobanuriramo iki uburyo leta yakoze ibintu ariko n'iyi mibare y'aba bantu bandura ikaba ikingana kuri iri hanyuma icyo nshaka gusorezaho ubu bukangurambaga cyangwa se imiti igiye gutangira gukoreshwa hari abantu tuvuga ngo bafite ibyago byinshi byo kwandura virusi itera sida nk'uko iyo hadutse indwara yindi isanzwe nk'ibigero bituma rimwe iminsi hari ukuntu um, iyo habonetse umuti ubanza guterwa abakora muri serivisi zo kwa muganga kuko ari bo baba barabonana n'abarwayi uyu muti ho uzahera kuri bande ni umuti umuntu ashobora kujya kuri centre de sante cyangwa se ku hopitali uwo ari we wese akishaka wa muti umeze gutya na gutya bakawugutera nta yandi mananiza uzasaba mituweli ni kuwishyura handuredi pasenti bizagenda bite n'ibyo bibazo bari mfite kugira ngo muze kunsobanuriraho murakoze urakoze cyane Marcel reka muganga agusobanurire rero Ah, Dr ikuzo Marcel aragaruka ku muti ariko ndibaza ko hari abashobora kuba badafiteho amakuru ku bijyanye n'uwo muti avuga ati umuti mushya ugiye gukoreshwa mwabanza mugasobanura yenda uwo muti uwo ari wo akamaro kawo hanyuma mukamusubiza kuri ibibazo bye bitandukanye abajije
Eh, murakoze marcel nawe arakoze ku ku bibazo ah, abajije yenda mbanje gusobanura uwo muti tuzanye eh, eh, nubwo twebwe ari nkaho aribwo bwa aribwo tugiye gutangira gukoresha ariko ni umuti ni umuti umaze igihe ntabwo ari umuti u- uje vuba kuko hari ibindi bihugu byari byaratangiye kuwukoresha mbese no mu- no muri afurika Eh, ni umuti ubundi twita prep twita pre exposure prophylaxis ni umuti dutanga ah, ku bantu ba- batarandura virusi itera sida ariko babayeho mu buzima ah, bushobora kubongerera ibyago nk'uko nabivuze yenda harimo abakora umwuga w'uburaya harimo abaryamana bahuje ibitsina cyangwa nk'abantu babanye nka kupure ibanye umwe afite virusi itera sida undi atayifite tukaha uwo utayifite kugira ngo abe atakwandura ntabwo rero wenda nk'abantu muri iyi minsi bakomeje kubyitiranya ntabwo ari urukingo ntabwo ari urukingo rwa virusi itera sida kuko urukingo rwo ntarwo ahubwo ni umuti ushobora kunywa mu gihe uri kuwunywa nibwo uba ufite ubwo bwirinzi iyo wahagaritse kuwukoresha ubwo bwirinzi burahagarara twari dusanzwe dufite uwo dukoresha ariko w'ibinini aho wafataga ikinini kimwe buri munsi ariko kuri ubu ngubu ubuje ari inyongera kuko uzaba ari urushinge ari umuti tugutera mu mutsi Eh, na- ukaba na ari umuti tugutera ukaba wa- wawuterwa rimwe mu mezi abiri urumva ko bikuraho ah, bya binini wari bunywe eh, bigera kuri mirongo itandatu mu- muri ayo mezi abiri bizasi byasimburwa n'urwo rushinge rumwe utewe eh, muri ayo mezi abiri ni ukuvuga ngo ni umuti uje ku- ku- kwiyongera kuri serivisi twatangaga ntabwo ari urukingo abantu babyumve neza yenda ku kindi yari abajije ngo ese uturinda ku kigero kingana gute uturinda byibuze ku kigero kiri hejuru ya mirongo icyenda ku ijana ntabwo ari ijana ku ijana Ah, ku bushakashatsi bwose bwakozwe kuri uwo muti ni umuti ushobora ku- kurinda umuntu wawufashe nk'uko muganga yawumwandikiye akawufata neza wamurinda ku kigero kiri hejuru ya mirongo icyenda ku ijana Eh, abantu rero tuzaba turi gutagetinga duhereze uwo muti yenda ndumva aricyo kibazo cya kabiri yabajije ariko ndakijyanira hamwe n'icya kane kuko yavuga ngo iyo hari icyorezo duhera ku ba- ku bafite ibyago byinshi byo kwandura kurusha abandi kuri ubu rero kuri kuri virusi itera sida itandukanye yenda na biriya byorezo bindi kuko ntabwo ni icyorezo ushobora kwirinda ku giti cyawe ntabwo ari cya cyorezo kivuga ngo niba mvuye eh, umuntu ufite virusi itera sida ngo ubwo nanjye ndafite ibyago byo kuyandura oya ntabwo ntaho bihuriye niyo mpamvu mu bantu ba mbere dutagatinga bazafata uwo muti abaganga batarimo kuko abaganga ntabwo ubuzima babamo bubongerera ibyago byo kuba bakwandura virusi itera sida ahubwo ni bya byiciro n'ubundi byari bisanzwe bifata uwo nguwo w'ibinini eh, ari byo nabivuze haruguru abakora umwuga w'uburaya abaryamana bahuje ibitsina muri couple umwe afite virusi itera sida undi atayifite abo ngabo nibyo byiciro tuzaheraho nk'uko muri iyi porogaramu n'ubundi ba- bari basanzwe bafata uwo muti wi- wi- w'ibi- w'ibinini ubwo hari ikindi kibazo cya gatatu nanone yarabajije kuki tukigira tukigira abandura virusi itera sida kandi harashyizweho ingamba nyinshi zo kuyirwanya Eh, nk'uko ni- nigeze kubikomozaho harimo abantu bakitinya bo kujya kwaka izo serivisi bakaba bagatinya kujya kwipimisha ngo barebe uko bahagaze cyangwa mo kimwe cyane cyane nk'urubyiruko kuko ariho tu- muri iyi minsi tubona hari ubwandu bushya bwinshi ugasanga ntabwo bitabira izo serivisi kimwe bitewe n'uko ni amakuru makeya bafite kuri virusi itera sida cyangwa ni n'imyitwarire bafite yenda idahwitse aho usanga ah, urubyiruko rwinshi rugendera mu bigare rimwe banyweye inzoga basinze ugasanga bitumye bajya mu bikorwa ah, byo- by'imibonano mpuzabitsina idakingiye ni muri ibyo bibazo bimwe na bimwe tujya dufite ariyo mpamvu twongera ubukangurambaga kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa ko virusi itera sida igihari kandi nta muti nta rukingo kandi nica ariko tukagerageza no kubasobanurira ni gute ushobora kuyirinda ni gute wabona serivisi bigenda bigira impact nubwo eh, tukigira abantu ba- bandura virusi itera sida ariko iyo ugereranyije n'imyaka yatambutse harimo intambwe igaragara ariko uh, ubukangurambaga no kwigisha ni ibintu byo guhozaho kugira ngo na wa wundi wabyibagiwe twongere tumukangure amenye ko ah, eh, iki cyorezo kigihari kandi kitwugarije ndakeka yenda ibibazo yari yaje ngerageje kubisubizaho ariko wenda hari ikindi ntasubijeho yakongera akatubwira nacyo nta- ntagisubizo yego murakoze ndumva mubishubize ah, sinzi niba agihari ngo atubwire niba yanyuzwe ubwo turaza kongera kumuha umwanya niba hari ikindi ikindi kibazo yaba afite ye bambwiye ku mahanga- ku bahanga bw'ibyuma bambwiye ko hatakiri ku murongo ariko niba dukurikiye ashobora kuza ku- kubaza niba hari ikindi kibazo asigaranye n'undi wese kandi wifuza kubaza aduhe nomero turamuha umwanya si ikibazo cy'umuntu ku giti cye umuntu yavuga ngo ni ni ikibazo cye cye kimureba eh, ariko ashobora kuba ari n'ikibazo cyo- cya mugenzi wawe ndibaza ko uyu ari umwanya kugira ngo tubashe ku- gusobanukirwaho cyane cyane iyo tubonye impuguke ziza kuduhugura reka twakire augustin uranyumva we alo ndabumva yego yego ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
ni iki- ni ikibazo Mm. sinirirwa mbabaza aho muherereye Umuntu nimushaka yamaze- murahavuga Eh, sa?
sinirirwa mbabaza aho Hello?
muherereye nimushaka muravuga aho muherereye nta nta kibazo Eh, ndi bujumbura mu burundi ku Mhm.
mutangaside yego
twandagiragije ubwise nkabaza Mhm.
umuntu iyo amaze kwandura arashobora gukingirwa nta- nta- ntasubire kwandanya agira virisi niniya mu mubiri wiwe ikagabanuka
Mhm.
ikibazo cyane ni aho Yego.
ntabwo ihagaze ko umuntu cyangwa naho umuntu ataragwara sida arashobora gukingirwa ntizo mufate ibibazo byanjye ni ibyo bibiri bwa- harimo atarakenya eh, ataru- atari yarwara cyangwa se yararwaye Niba hari iki- yararwaye hanyuma bakamuha imiti agashobora ku- igashobora gutunguka agabanuka cyangwa atararwara ashobora gukingirwa ntazo ntayigware naho yohura n'uyirwaye
kandi yararwaye Eh, reka reka tumuhe reka tumuhe umwanya ubwo agusubize washaka kongera gusobanura
ari ngombwa isobanura Mm. sawa reka reka tumuhe umwanya dr bazire
niba numvise neza yarabajije niba umuntu wenda ufite virusi itera sida ashobora gufata imiti yenda akagabanya ubukana bwa virusi itera sida sinzi niba ari uko yarabajije ku kibazo cya mbere
Eh, mu byo numvise numvise ari urukingo uyu muti umuntu atanga niba ushobora kuba watuma umuntu atarwara ku- eh, hanyuma yararwaye aka- ash- ese ashobora no ku- ashobora kuwuterwa cyangwa se awutewe hari iki- ukuntu bishobora kumufasha kuba eh, gukira cyangwa kugabanya eh, umu- virusi
Ok, Niba ubu nabyumvise ngubu neza.
bisobanuye eh, iyo uwufashe ni ukuvuga ngo bisaba ukomeze ugufata kuko kuko uko nababwiye ufata rimwe mu mezi abiri kugira ngo ubashe kuguha ubwirinzi bwuzuye eh, nk'uko nabigaragaje buri buri ku kigero kiri hejuru ya mirongo icyenda ku ijana yuko ni umu- ni umuti ukomeza gufata mu gihe ufite ibyo byago byo kuba wakwandura ariko iyo uhagaritse bwa bwirinzi nabwo burahagarara ariko mu gihe uri kuwukoresha uwufata nta kibazo ubwirinzi bugumaho wakwirinda kwandura virusi itera sida iyo wamaze kwandura virusi itera sida ntabwo uyu muti uba ukigufitiye akamaro kuko ni- ni umuti duha abatarandura virusi itera sida ahubwo icyo gihe uhita ujya ku yindi miti eh, aho dutanga imiti itatu iri kombine yo kugufasha noneho kuba wagabanya ubukana mbese imiti yagenewe umuntu ufite virusi itera sida ahangaha iyo bamaze kwandura virusi itera sida ntabwo uyu muti uba ukigufitiye akamaro ahubwo icyo gihe uhita ujya mu bijyanye no kuvurwa bisanzwe bakaguha imiti yagenwe yo kugabanya ubukana bwa virusi itera sida mu maraso y'umuntu
Eh, ubwo birumvikana ko uyu muti ni uw'abantu batari bandura
yego ni umuti wagenewe abantu batarandura virusi itera sida yego augustin uracyari uracyari ku murongo ndabizi ko mu burundi rwanda cyari mutatwumva ku murongo neza bwa Ye- mumenyesha amakuru ye, none ura- urumva usobanukiwe cyangwa hari ikibazo gisigaye ndasobanukirwa ko uwo muti rero ufasha abantu batarandura mugabo urumva abanduye ntiba- ntibarimo Mhm, bafata iyindi muganga arabivuze ko bafa- hari iyindi miti babashyiraho
Eh,
Yego.
murakoze urakoze cyane nawe twakire noneho siriro
muraho neza muraho siriro
yego n'umutumirwa ndamusuhuje yego yego arakumva
ndi mu rwanda mu karere ka kayonza Mhm,
Eh, ibibazo nari mfite ni bibiri Eh, ikibazo cya mbere kiragira kiti ubundi sida eh, u- a- ba- ko bavuga ngo ni aga- ngo ni agakoko gatera sida ubundi sida ni iki ubundi sida ni iki nk'umuntu ushobora kubyumva gutyo twumva ngo uriya muntu yanduye virusi itera sida ariko ubundi u- aba- aba- kera twajya bamwe bavuga ngo uriya muntu arwaye sida abandi ngo yanduye virusi itera sida umuntu urwaye sida ni uwuhe uwanduye virusi itera sida ni uwuhe ikindi nagira ngo wenda mbe nabaza kera turi abanyeshuri twajyaga tugira za karabu antisida ugasanga turi kwigamo eh, tu- tu- tu- tu- tu- tu- duhimba imikino ijyanye no kwirinda eh, virusi itera sida ariko ubu ngubu icyo ki- ibyo bintu ntabwo bikibaho icyo byaba byaragenze bite kubona yuko uh, ubukangurambaga mu rubyiruko mu bijyanye n'indirimbo n'amakinamico ko ibyo bintu bitakibaho byagenze bite ikindi kibazo nagira ngo mbaze eh, ni ikijyanye eh, ko nyibagiwe ra ntacyo buretse reka abanza abagusubiza ibyo ngibyo hanyuma ubwo uracyibuka
Eh, ndaba ngumye ku murongo ye ugume hafi bwo ara- uraza kukibuka ukibaze Ah, muganga bazire mwaba mumusubije kuri ibyo bibazo bye
ya ubwo yabajije ibibazo bibiri harimo ikijyanye no gutandukanya sida na na virusi itera sida hamwe n'ikijyanye yenda n'amakarabatisida Mm, yenda mpereye ku ku cya mbere eh, arakoze kubaza iki kibazo kuko abantu benshi bakunda ku kubyitiranya iyo tuvuze hiv cyangwa vih ibyo abantu bakunda kuvuga iyo niyo eh, ya virusi eh, ya virusi itera itera sida ubundi iyo niyo niyo yita virusi mu magambo arambuye ni human immunodeficiency virus iyo niyo virusi i- igenda ikaza igatera sida iyo tuvuze rero ngo umuntu arwaye sida ni hahandi umuntu ari mu bitaro arwaye indwara z'ibyuririzi mbese ya virusi yamuciye intege ari mu bitaro icyo gihe tuvuga ko uwo muntu arwaye sida ariko iyo tuvuze ngo umuntu afite virusi itera sida ni igihe yageze mu maraso bya virusi ariko wowe ukaba uh, nta nta kibazo ufite mu mubiri wawe nta kibazo kindi kirimo icyo gihe nibwo tuvuga ko ufite virusi itera sida utarwaye ni nayo mpamvu uzasanga mu ntego dufite iyo tuvuze ngo mu bihumbi bibiri na mirongo itatu tuzaba twaranduye sida ari ukurandura sida ntabwo ari uko tuzaba twabonye umuti wa wo kuvura hiv ahubwo tuzaba twabonye u- tuzaba twavuye abantu ku buryo nta muntu uzaba ugaragaza ibyuririzi eh, biturutse kuri iyo VIH bivuze ngo nta muntu uzaba urwaye sida dufite ariko tuzaba dufite abantu bafite virusi itera sida mu mubiri wabo ni ukuvuga muri ubwo buryo ni ubwo twabi ni uko twabitandukanya ah, ukamenya ko HIV ni ya virusi izagutera sida mu gihe rero noneho tuvuga ko urwaye sida ni igihe uzaba uri kugaragaza ibyuririzi umubiri watangiye gucika intege Mhm.
ku bijyanye rero na
ubukangurambaga Eh, za clebantisida
Clebanti sida yego ni ni kimwe mu cyuho cyagaragaye dufite ku ku bijyanye n'uko Clebanti sida zakoraga Ah, ari nayo mpamvu ubu ngubu ah, si Clebanti sida gusa twari dufite n'ibigo eh, by'urubyiruko bi- bikora neza ariko kuri ubu ngubu turi kugerageza ku- kubibyutsa kugira ngo dutagetinga rwa rubyiruko eh, rugaragaza ko rufite ibyago byinshi byo kwandura virusi itera sida ni muri urwo rwego rero eh, haba mm, ku bigo byo- byita urubyiruko biba ku turere turi kubyongerera ubushobozi ku buryo eh, ubukangurambaga bwacaga muri ibyo bigo ariho bwaca kandi nanone tukareba tugakorana na minisiteri y'u- ya ya ya edikasiyo kugira ngo turebe ko za karabatisida zakongera zikabyukirizwa ingufu si ibyo gusa no mu masomo yigishwa ah, mu isomo ryigisha imyororokere naho twagerageje gushyiramo komponenti y'ibijyanye eh, na virusi itera sida kugira ngo ba banyeshuri biga iryo somo babashe gusobanukirwa eh, sida ni iki yandura ite yakwirindwa ite ni gute wa wakwitwara mu gihe ufite virusi itera sida so ni ingufu rero turi kugenda twongeramo mu bijyanye n'ubukangurambaga kugira ngo eh, urubyiruko rwongere rusobanukirwe ibijyanye na virusi itera sida
ye reka twakire eric seriro turaza ku- kugarukaho mu kanya niba ikibazo cyawe wacyibutse hanyuma eric Nabyibutse.
u- e, wacyibutse ngaho kibaze Eh, noneho nabyibutse. Eh, nagira ngo mbaze nk'ubwo bwirinzi nyine nka bya bibazo marisere yarabajije ariko se nk'abo bantu eh, baba bashobora kuba baryamana n'abo bahuje ibitsina cyangwa se abakora umwuga w'uburaya eh, u- ubwitabire bwabo ko akenshi rimwe na rimwe ibyo bishobora kuba bikorwa ari nk'uburyo bw'ibanga iyo serivisi bayihererwa hehe ese babasha kuba ba- bayitabira cyane ko hari n'igihe n'utwo dukingirizo kutubona bishobora kuba binabagora sinzi rero ngo utwo dukingirizo bashobora kuba badutangira hehe hatajya- hatari nko kuri wenda nko kuri santire do sante ikindi nagira ngo mbaze bigize mwe- bigize kuvuga yuko eh, hari igihe ha- ha- hari- hari urukingo ruri guteganywa rushobora kuzajya eh, ruzasimbura ibinini eh, ababana n'ubwandu ba- bajyaga bakoresha byabafashaga noneho bakaba bazajya bahabwa wenda urukingo eh, ru- rushobora kuba rwamara nk'amezi atatu cyangwa atandatu ese uwo mushinga wo ugeze hehe ese iki gikorwa cyo cyaba cyaratangiye gukorwa Eh, byari ibyo ngibyo murakoze Mhm. ye reka ubwo abanza gusubiza hanyuma twakire eric ube wihanganye ye dr bazil
Okay, arakoze ku ku kuri icyo kibazo abajije Eh, nk'uko eh, yari abikomojeho yego tu- muri muri muri mu byo dukora dufite porogaramu by'i- by'umwihariko eh, igenewe igenewe abakora umwuga w'uburaya cyangwa abaryamana bahuje ibitsina irahari kandi ubwitabire bugenda bugaragara kuko eh, iyo turebye tuba dufite bose hamwe dufite abarenga ibihumbi mirongo itatu muri porogaramu dukurikirana ah, ku- mu bya hafi urumva ko barahari kandi tugenda tubabona kandi n'aba- n'aba- ah, n'abakora ku bigo nderabuzima batanga izo serivisi eh, bagira amahugurwa ahoraho yo kumenya ku buryo bashobora niba bakiriye umuntu akababwira ko akora umwuga w'uburaya bamwakira bate ni muhe buryo mbese bakoresha kugira ngo bamwakire babe bamuha serivisi akeneye nubwo ubwitabire butara butaraba ijana ku ijana nk'uko tubyifuza ariko turabakurikirana turabazi kandi dukorana n'abafatanyabikorwa batandukanye noneho bo bakorera muri kominate mo imbere aho bo bagerageza no ku no kubashakisha bakababona bakabageza kuri santire do sante bakaba babona izo serivisi zitandukanye yego birumvikana ntabwo kwitinya byahita bivaho bitewe n'uko yenda muri sosiyete yacu tutaraba yenda imyumvire y'abantu igiye itandukanye kuri kuri iyo population ariko intambwe yatewe irahari kandi turacyakomeza ntabwo twigeze tudohoka kuko niba tumaze gusetinga porogaramu ibitaho ni uko tuba tubiteganya kandi biri murongo mwiza twishimira bijyanye rero no kuba babona izo kondomu ntabwo kondomu zitangirwaho honyine ku bigo nderabuzima hari n'amakiyosike dufite agera mu gihugu agera ku icumi ushobora kuboneraho kondomu ku buntu kandi amakiyosike akora saa makumyabiri n'ane kuri makumyabiri n'ane ahandi nizo zishobora gutangirwa mu mu ibyo twita tuba twakoze outreach tukajya ku ma hotspot aho dushobora guhura n'abo bakora uwo mwuga w'uburaya cyangwa abaryamana bahuje ibitsina kugira ngo babashe kuba babona izo kondomu n'izindi zitangirwa mu mabutike ku biciro byo hasi cyangwa no mu nko mu masupermarishe cyangwa farumasi zigenga hose kondomu wazibona bitewe n'uburyo wowe uba ushaka kuyibonamo niba yenda ufite amafaranga yo kuba wabasha kuba wajya muri izo farumasi cyangwa superimarishe ariko iyo udafite ubushobozi ushobora kujya kuri izo kondomu kiyosike cyangwa ukaba wajya ku kigo nderabuzima ku bijyanye rero n'umuti yakomojeho nakomeje kubigarukaho ntabwo ari urukingo hemenya abantu bumva ngo urushinge bagahita bumva ko ari urukingo ariko ntabwo ari urukingo ni umuti usanzwe ibyari bisanzwe byari ibinini ikinini umuntu yanywaga cya buri munsi kuba ufite virusi itera sida kugira ngo kimugabanyirize ubukana ariko hari hari n'imiti yaje ubu ngubu ushobora bashobora kugutera kugira ngo ikinini ukaba wakwitera aho kugira ngo icyo kinini mbese ukaba wafata urwo rushinge ariko umuti uri muri urwo rushinge ni kimwe nka wundi uri uri uri uri uri uri mu binini ntabwo rero nko mu rwanda twari twatangira kuwukoresha nubwo biri muri gahunda y'uko dushaka kuzawuzana ariko mu rwanda kuri ubu ngubu ntabwo turatangira gukoresha urwo rushinge turi gukoresha ibinini nk'ibisanzwe
uwo muti uravuga ngo ni uko uwitera umuntu arawitera kimwe n'uko bitera abarwayi ba diyabete bitera insuline cyangwa ajya kwa muganga ku miti yose ijyanye na na na no kugabanya ubukana bwa virusi itera sida yose iyo miti niza nubwo tutarayizana ariko izajya bari ukuyitererwa kwa muganga ibinini nibyo dutanga ukaba wabitwara ariko ibijyanye n'urushinge ho wazajya urufatira kwa muganga kuko atari urushinge rwa buri munsi ari periyode runaka amezi atandatu cyangwa atatu bitewe n'uko umuti uzaba waje tuzaba dufite ubwoko bwawo ariko ni ukuzajya uza gufatira urushinge kwa muganga
ye dusubire ku murongo wa telefone twibutsa n'abakunzi b'ijwi rya amerika ko iyi ari radiyo yabo ni ikiganiro muri isanga ikiganiro cyo kuwa gatatu dufatanyiriza hamwe kubungabunga ubuzima dusobanuza impuguke mu bijyanye n'ubuzima twakire eric eric wiriwe neza
mwiriwe neza wakoze kutwihanganira nizere ko wari uteze amatwi ukaba wumvise n'ibisobanuro bya muganga ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
murakoze cyane nubwo najeho mpinzeho gatoya ariko nagira ngo manze nshimire ijwi rya amerika nanashimira igitekerezo mwafashe kugira ngo mugezeho abantu ibijyanye n'uyu muti haba nagira ngo nshimire na muganga by'umwihariko ariko mbazamo n'ikibazo kimwe cyangwa se mbariza abandi uwo muti uwo muti birumvikana ko uje kurwanya sida muri rusange ariko hanze aha ngaha urubyiruko rwinshi cyane ntabwo rugikoresha agakingirizo abo tugenda tuganira mu maduka aho batugurishiriza usanga bakubwira ati ntabwo abantu bakibwitabira ntabwo abantu bakibugura mbese abana barirekuye ugasanga nyine basa n'abafite nk'iyo virusi itera sida ese kugira ngo nizihe mbaraga bazakoresha kugira ngo babwire urwo rubyiruko ruze ruze kwa muganga noneho babashe kwiteza uwo muti kuko bizabasaba ko umuntu agomba kuba afite iyo virusi itera sida kugira ngo abe abe ya- abe yaterwa uwo muti So, i- kugira ngo ubwire urubyiruko rero ruze ruzi ko rufite iyo virusi itera sida hanyuma ubone kurutera wa muti nabyo urumva bizasaba izindi mbaraga kereka nk'umuntu mukuru niwe ushobora kumva i- i- inyungu zirimo akavuga ati reka nijyane kwa muganga mfite ubwandu ndebe ukuntu nati- naterwa uyu muti kugira ngo mbashe kugumaho mu basirikare banjye bafite imbaraga uwo muti nkaba ariko nasabaga eh, rero sorry eh, ububaze Eric umuga- umu- muganga yavuze ko uwo muti bawutera u- abatari bagira abatari barwara ba- bandura kugira ngo babarinde kwandura ku- bana bafite ibyago biri hejuru byo kuba bakwandura ye arabwo arakubwira yego komeza hanyuma ibi- hanyuma ibijyanye ibijyanye n- n- n'imyaka imyaka ba- bemerewe kuba batangira kuwuteraho nacyo nagira ngo mukidusubize kumva hari abana baba ari batoya hari abantu baba bamaze kuba ari bakuru cyane wenda barengeje imyaka mirongo irindwi nacyo urumva ni ikintu cy'ingenzi nagira ngo nsobanukirwe Mhm. ye muganga bazira mwasubiza Eric
ok erika arakoze ku ku bibazo abaje ariko wenda nabanza wenda nkamusobanuraho gateya kugira ngo tu- tu- tu- tubyumve kimwe tugendere mu murongo umwe Mhm.
Eh, umuti navuze eh, tu- tugiye gutangira gukoresha ni uwo nguwo kurinda abadafite virusi itera sida uwo nguwo eh, ushobora gufata uvi- ufite virusi itera sida wo ntabwo turatangira nta n'ubwo wenda wenda nawugarukaho cyane kuko ntituratangira kuwukoresha ntitu- tu- biri muri gahunda ariko ntituratangira kuwukoresha Uwo tugiye tuzawugarukaho gukoresha ni uwo- mwawutangiye ni uwo kunganira ibinini byari bisanzweho eh, byafashaga abantu kuba bakwirinda kwandura kugira ubwandu bushya bwa virusi itera sida Mhm.
icyo rero twe dukora eh, mu zindi porogaramu zose nyine eh, iyo twufite eh, ubwo buryo bushyashya buje bwo kunganira ubwari busanzwe bwo kwirinda virusi itera sida ni ubukangurambaga ah, bwimbitse eh, kandi eh, bu- tugerageza kugera kuri buri wese tu- kugira ngo tubamenyeshe ko iyo gahunda ihari noneho uwo dusanze koko ari muri ya kategori tugomba kuwutangamo tukawutanga si bo wonyine si bwo bwirinzi buhari nk'uko yabivuze n'ubwo urubyiruko rudakoresha agakingirizo uko byakagombye ariko nako kari mu buryo eh, bumwe dutanga bwo kwirinda virusi itera sida uburyo bwo ni bwinshi ahubwo ni uko eh, urwo rushinge cyangwa uwo muti tuzadutanga mu rushinge buje kunganira uburyo bwari busanzwe nta kindi kidasanzwe wenda tuzakora ni gutanga ubukangurambaga ah, bu- bujyanye bujyanye n'uwo muti cyangwa n'izindi serivisi nk'uko twari dusanzwe tubitanga kugira ngo wenda abantu barusheho kubyitabira yego byagiye bigaragara ah, ko ah, yenda urubyiruko cyane cyane cyangwa wenda n'abo bakora umwuga w'uburaya badakoresha agakingirizo ah, bu- uko byakagombye niyo mpamvu nyine haba haje uwo muti waba ibinini cyangwa urushinge wo kunganira abatabashije kuba bakoresha agakingirizo ikindi yarabajije kwari kumenya ngo ni iyihe myaka Eh, twebwe kuri ubu ngubu eh, imyaka twagenderagaho eh, tuzajya tuyiha abafite hejuru y'imyaka cumi n'umunani nibo bazajya baba bari gufata eh, bari gufata uwo muti Mhm. ye twibutse abatwumva ko iyi hari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima cyo kuri buri wa gatatu Ah, sinzi niba eric akiri ku murongo akaba hari ikibazo cya- yabasigaranye kugira ngo dukomeze eric uracyahari
ndacyahari yego hari ikibazo wari usigaranye kugira ngo tuguhe umwanya ukirangize nacyo Eh, eh, na- na- ndimo ndumva nubwo ahantu ndi bisa n'ibiri gucika ubwo Mm.
nabisobanukiwe kuko nari naje ntinze Mm.
maze gusobanukirwa ko uriya muti uzajya uterwa abantu badafite badafite virusi itera sida yego A- akabazo kandi gato ubu se uramutse umuntu ufite iyo sida we akaba yawiteza Mm.
we we eh, eh, hari icyo bishobora kuba byamufasha
afite afite virusi itera sida Eh, afite virusi itera sida we Nta- akaba akaba yawuterwa hari icyo byamufasha ntabwo bawumutera reka nubwo mvugiye ntabwo muganga bamutera kuko ni ni ukuvuga ngo ugenewe mbere yo ababa- gutera bagomba kubanza Eh.
kugupima bakabona kugutera umuti reka ngo reka nguhe Igihe- reka nguhe muganga kwibwirira
ye nk'uko wa- wa- wa- wari ubivuze eh, in- icya- icya mbere dukora iyo tugiye ku- kureba niba koko uri uwo guhabwa uwo muti wo ku- kurinda virusi itera sida ni ukubanza tugakora ikizamini tukareba ko nta virusi itera sida ufite iyo dusanzwe ufite virusi itera sida icyo gihe tuhita tukujyana muri serivisi zishinzwe gutanga imiti ku bafite virusi itera sida kugira ngo utangire wongere ubwirinzi bw'umubiri wawe cyangwa wongere ugabanye ubukana bwa virusi itera sida iyo dusanze rero nta virusi itera sida ufite nibwo tureba izindi kiriteri tugenderaho kugira ngo ube wafata uwo muti noneho tukaba twaguhereza uwo muti mbese tuwuha abantu batarandura virusi itera sida
murakoze cyane Eh, urakoze nawe erike Eh, muganga ikuzo hari abakomeje kutwandikira kuri ah, kuri facebook Ah, iki kibazo cy'ubukangurambaga ubanza ah, hazakenerwa ku- kurushaho gushyiramo ingufu ubanza bata za kerebantisida ubwo ni ukureba uko mwazigarura hari nuko uyu wari no mu burundi alex kwizera aravuze ngo naherukaga kumva ijambo sida mbere ya covid urumva ko hashize i- igihe sinzi niba n'abandi nabo hari abatari bayiherutse Ah, ubwo sinzi icyo mwaza kumubwira ariko hari na fabrice ntunzwe n'imana uyu nawe agomba kuba ari mu burundi cyangwa ari umurundi Aravu- ah, yumvise ko hari umuti u- uyu muti uzaterwa ab- abantu buri- buri mezi abiri ufasha kutandura virusi itera sida aravuga ngo haha ngo ubu noneho ngo ibintu bigiye gu- guhuhuka abakinnyi bagiye gutangura kujya mu- mu kibuga ataco binona bana batanarinze kwam- batanarinze no kwambara amagodiyo urumva birasa arasa nkaho avuga ko kubafasha kutandura byaba ari uku- kubashumura kugira ngo noneho bavuge ati "Hmm, nta- ntacyo nikanga Nko mwababwira icyo abantu batekereza gutya
Eh, icyo twabwira abantu batekereza gutyo uyu muti tuzanye babyumve neza nubwo ari urushinge ariko n'ubundi twari dusanzwe dufite ibinini bikora nkaho Eh, nta ni uwo kukurinda virusi itera sida ariko ntabwo wakurinda izindi ndwara zandurira mu myanya ndangagitsina nta n'ubwo zanakurinda uh, gusama cyangwa gutera inda utabiteguye so babyumve neza rero ko kuba uwukoresha yego bikongereye amahirwe yo kutandura virusi itera sida ariko ibindi byose wahurira nabyo mu mibonano mpuzabitsina idakingiye byose wahura nabyo ntacyo ntacyo uhinduraho So, niyo mpamvu rero dukangurira abantu kumva ko ni uburyo bundi bwiyongera mu kudufasha kutandura virusi itera sida ariko tunatekereza ko n'ubundi bwirinzi bwagakwiye gukoreshwa ah, niba ukoze imibonano mpuzabitsina ugakora imibonano mpuzabitsina ikingiye kugira ngo wirinde kuba watera inda cyangwa wasama inda utabiteguye cyangwa kuba wakwandura n'izindi ndwara zitari virusi itera sida
Eh, ku murongo wa telefone hari hari Rakim ariko bambwiye ko telefone yicitse ubwo abe hafi bongere bamuhamagare hanyuma tumuhe ijambo muri aka kanya dufite Freeman uranyumva
karame karame ndabumva neza gatanu kuri gatanu nuko nuko uratwumvira hagana hehe
n'isanzwe nitwa nitwa furumani wa none nanjye mbibereye aho bita kimironko yego
Eh, nanjye ndabanje kubasuhuza ndetse nanashimira uwo mutumirwa mwadutumiye bose bikomeze baho umugisha Yego, noneho nawe.
ikibazo cyanjye nagira ngo mbaze nti kumba numva abantu benshi bagenda bivugisha ati inkingo nyinshi ziri guterwa muri ino minsi ni izo kugerageza na- ni- batari kuzigerageza ntabwo zari zatangira gukoreshwa neza ese baba babanje kumenya nimba nta ngaruka byazagera ku bantu kuko hari igihe uterwa wenda nk'inkingo ukazumva nyuma abantu ngo batangiye kuzajya ba baku- bakuramo inda umugore yatwita inda ikavamo cyangwa se ugasanga imihango irahagaze ese urwo- iyo gahunda yo nta ngaruka baba barasanze zihari ku buryo wenda umuturage yazayigenderamo murakoze cyane murakaraba kandi dukomeje gushingana n'abayobozi bacu kuko batwitaho gatanu kuri gatanu ni furemani wanene iwabo wabiza amahoro amahoro yego amahoro nawe urakoze cyane Ah, muganga ikuzo ni- ni mugire icyo mubwira Freeman
Oya, icyo namubwira ni uko ah, ntabwo ntabwo uwo muti uje mu igeragezwa igeragezwa ryawo ryarabaye ni umuti eh, batangiye kuwukora muri bibiri na karindwi hacaho ibihe byo kuwugerageza n'iki byose birarangira ishami ry'ubuzima rero who mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri nibwo ryatanze uburenganzira bw'uko abantu bawukoresha ko uwo muti wakoreshwa kuri iki gihe rero ntabwo ari u rwanda rwa mbere rugiye gukoresha uwo muti ni umuti wari usanzwe ukoreshwa kuba natwe rero tugiye kujya mu bihugu byawukoreshaga nta kibazo ntabwo ari umuti uje mu igeragezwa ni umuti ibyo bigeragezwa byose byararangiye ni umuti ukoreshwa nta kibazo
ni umuti wo gufasha abantu kutandura virusi itera sida ariko si urukingo nk'uko mwabisobanuye
yego ntabwo ari urukingo yego mu kanya mwari muvuze nyine ko hari umuntu afatwa ibipimo mbere yo kugira ngo abe yahabwa urwo rushinge ibipimo bigaragaza ko umuntu yaba yaranduye mu gihe kingana iki tuvuge umuntu yakoze imibonano mpuzabitsina akaza abasanga kugira ngo yenda akubise agatima kuri iyi ndwara akavuga ati reka mbanze ndebe uko mpagaze kandi numvise ko hari serivisi runaka yaza abagana mwamupima igipimo ibipimo byagaragaza ko yaba yaranduye cyangwa ataranduye mu gihe kingana iki
ubundi ku busanzwe turi gukora turi gupima ibyo bipimo ku muntu tugiye gutangiza imiti habaho n'ikiganiro tugirana n'uje kwipimisha kuko tuvuga ko byibuze iyo umaze igihe kiri hejuru kuko tese dukoresha hano mu rwanda kuri ubu ngubu zishobora kubona virusi itera sida mu mubiri w'umuntu mu gihe ayimaranye iminsi igera kuri cumi n'ine ni ukuvuga ngo ni ibyumweru bibiri ubwo rero iyo turi kuganira n'uwo muntu tumubaza niba nta atarakoze imibonano mpuzabitsina ibyo akingiye cyangwa ataragize n'ibindi bintu bishobora kuba byaramwongereye ibyago byo kwandura virusi itera sida mu gihe kingana byibuze n'ibyumweru bibiri iyo dusanze yaragize yarakoze imyenda imibonano mpuzabitsina idakingiye muri ibyo byumweru bibiri tumugira inama y'uko yagaruka hashize ibyumweru bibiri kugira ngo tumenye ko cya gipimo dufashe tukizere ko uwo muntu nta virusi itera sida afite urumva niba dufite igipimo gishobora kuyibona imaze ibyumweru bibiri niyo mpamvu tugira n'icyo kiganiro kugira ngo tube tuzi neza ko ibisubizo tubonye koko ari iby'ukuri
hanyuma ibipimo mufite ni ibipima amaraso cyangwa ni ibipima uburyo bwo bavuga bwo gupima mu kanwa
amacanga biriya byo gupima mu kanwa ni selifu tesite ni tesite wakwikorera uri iwawe mu rugo twebwe kwa muganga ni ugufata amaraso bisanzwe tukagupima
ibyo nabyo birahari si uwabikenera cyangwa byifuje yabibona cyangwa ntabyo muratangira gukoresha
byo kwipima kuri ubu ngubu dufite tesite ebyiri zitandukanye dukoresha kandi ziboneka haba ku isoko cyangwa ku bigo nderabuzima byacu ushobora uburyo bumwe ni ugukoresha amacandwe yo mu kanwa twita orakwiki ushobora gukoresha amacandwe yo mu kanwa ukipima ukamenya uko uhagaze hari n'iyindi tesite nayo ushobora gukoresha noneho amaraso ariko nayo ukipima ibyo byose iyo ubikoresheje waba uri mu rugo cyangwa uri ahandi ukabona yenda ubonye nk'igisubizo kiri negatifu kiba ari negatifu ariko iyo ubonye igisubizo kigaragaza ko ufite virusi itera sida tukugira inama yo kuza kwa muganga noneho tugapimisha bwa buryo bwo kwa muganga kugira ngo twemeze neza koko niba ufite virusi itera sida
noneho mu bijyanye reka twakire undi mu twakire undi mukunzi w'ijwi rya amerika ntabwo numvise neza izina rye sinzi niba ari david uranyumva yego ndabumva yego ndabumva cyane yego ninde
nitwa sende devi sende devi
nkaba mperereye i kigali hano i remera muri gasabo urebye byinshi mwabibajije ariko nashaka kubaza muganga ese urwo rushinge umuntu amaze kurufata byasaba igihe kingana iki kugira ngo wenda abe yakongera gukora imibonano se mu gihe umuntu yaba akimara kurufata ntabwo yakandura ikindi cya kabiri se ruzarufatirwa he ruzajya rugurwa gute nimba ari serivisi y'ubuntu sinzi ese umuntu ufite sida we ntabwo yemerewe kurukoresha ni ku muntu muzima ese umuntu arukoresheje rufite garanti y'igihe kingana iki murakoze kugira ngo wenda tubare imyaka ni amezi atandatu rushobora kuba ruri gukora mu mubiri ni umwaka cyangwa se umuntu arufata rimwe bikaba birangiye
sinzi niba wakurikiye ikiganiro cyangwa niba ugifatiyemo hagati hari byinshi yari yasobanuye urebye ibyo yari yabisubije ariko reka muhe umwanya akubwire ibyiza ni uko twagendera ku murongo umwe tukaba twese tujyanye amakuru angana uretse gatoya ihangane agusubize muganga
arakoze ku kibazo abajije yenda nahera ku nk'uko nabivuze hari abantu ruzaba ruba rugenewe ntabwo ari urukingo ntabwo ari urukingo kuko byavugaga kuko urukingo nirwo duha abantu bose ni umuti duha abantu batarandura virusi itera sida kugira ngo ubafashe kuba batakwandura virusi itera sida uzaba ugenewe rero abantu baba mu byago mu buzima bubongerera ibyago byo kuba bakwandura virusi itera sida so ntabwo ari umuti uzaba ugenewe buri muntu aho uzajya utangirwa rero ni ku bigo nderabuzima ariko kuri ubu tuzaba dutangiriye ku bigo nderabuzima hano bibiri kigali tuzahitamo noneho nitumara kubona ko hari umuti yenda abantu bari gukoresha bawishimiye nta kibazo bawugizeho tube twawujyana no ku bindi bigo nderabuzima ukazajya utangira ku bigo nderabuzima kandi nk'uko yari abibajije nta kiguzi nta kiguzi kiriho cyo kuwufata uzajya utangirwa ubuntu nk'uko dutanga izindi serivisi zose zo kurwanya virusi itera sida ku buntu ikindi yarabajije ngo iyo uwufashe n'iryari utangira gukora mu mubiri ubundi ni hagati y'iminsi itanu n'irindwi uturebeye igihe wafashe urushinge rwa mbere iyo ubufashe niba urufashe uno munsi bivuze ko nyuma y'iminsi irindwi aribwo umubiri wawe warangije kugira ubwo bwirinzi uramutse ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye n'umuntu ufite virusi itera sida mbere y'iyo minsi irindwi ushobora kuba wakwandura wakwandura virusi itera sida ku kijyanye n'inshuro niba ari rimwe mu buzima uwufata ntabwo ari rimwe nk'uko nabivuze ntabwo ari urukingo ni umuti ufata rimwe mu mezi abiri iyo uhagaritse ubwo umenya ko utakifite bwa bwirinzi ni umuti wo guhora ufata iyo ruza kuba ari urukingo baravuga ati wenda tumufata rimwe tukarekeraho ariko ni umuti ugomba guhora ufata ugafata doze imwe muri buri mezi abiri ayo mezi abiri wafashemo doze niyo uba ufitemo ubwirinzi iyo birarenze utongeye ngo ufate indi doze icyo gihe bwa bwirinzi buba bwatangiye kuvaho bivuze ngo icyo gihe ushobora kuba wakwandura virusi itera sida
nk'uko mwakomeje kubivuga nta muti nta n'urukingo
yego ibyo ni byo rwose hanyuma usanga OMS imibare ya OMS igaragaza ko mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ariho sida yiganje byaba biterwa n'iki ni ubukangurambaga budakorwa bihagije nta mikoro ni iki cyaba kibitera
ahanini iyo urebye nta mikoro kuko ntabwo yenda mu bihugu byose ariko ushobora kugenda ukabona izo serivisi wenda bikoroheye ariko akenshi usanga yenda tuvuze en general nta mikoro usanga atera ibyo bihugu kuba bitarwanya virusi itera sida ikindi ni ibijyanye n'imyumvire ese ubumenyi abaturage bacu baba bafite kuri virusi itera sida baba bahagaze gute nabyo ugasanga nayo ni imbogamizi ikindi nanone ni uko ya mikoro noneho agaruka mu baturage ugasanga harimo abishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye cyangwa mu zindi ngeso zishobora kubongerera ibyago byo kwandura virusi itera sida bitewe n'uko bari gushakamo amikoro bitewe n'uko nta mikoro bafite ibyo byose rero usanga biri bishingiye ku mikoro haba mikoro yenda igihugu cyaba gifite mu kuba cyashyira imbaraga nyinshi cyangwa amafaranga menshi mu kurwanya virusi itera sida cyangwa amikoro ushobora gusanga mu baturage mu gihe ubuzima bubayeho bubasaba amikoro yigiye hejuru kandi adahari ugasanga yenda bisanze muri ubwo buzima bushobora kongerera ibyago byo kwandura virusi itera sida
reka ngaruke gatoya ku bijyanye n'udukingirizo hari mu biganiro twagiye dukora hari abagiye bavuga ko udukingirizo tutaboneka bamwe ngo tuba dutoya cyangwa tunini ntitubakwire kuvuga aho batubona ku buntu hari ikiyosike mwatubwiraga abantu bashobora kudufatiraho hari abavuga ko bamwe bagira isoni cyangwa se kudatinyuka kubasha kujya kudufata bibaza niba hari ukuntu batubona mu ibanga ahantu imashini yenda yaba ituma badufata ubwabo nta wundi muntu umenye ko umuntu agafashe ubu harimo gukorwa iki kugira ngo nk'abo bantu bafite icyo kibazo cyo kuvuga ati nta dukingirizo tukibona kandi ku buntu babashe kuba batubona cyane ko nk'uko mwabivuze bigaragara ko urubyiruko rutitabira cyane izo gahunda zo kwirinda
tugerageza ku ibyo bibazo biravugwa ariko yenda mpereye ku bijyanye n'ubangakingirizo gato cyangwa iki kagira icyo twita ibipimo biri biri sitandari bidufatiraho nibyo n'ahandi hose dupima ariko ndumva twebwe nk'ano mu gihugu ntarumva umuntu abantu bafite ibyo bibazo ku buryo yenda umuntu yazavuga ngo reka turebe koko niba icyo kibazo gihari yenda ngarutse ku buryo gashobora kuboneka nk'uko nabivuze hari uburyo bwinshi gashobora kubonekamo ariko muri ubwo buryo harimo ubusaba amafaranga harimo ubw'ubuntu hakabamo n'amafaranga ntangana kuko nk'iyo turebye udukingirizo wenda dutangirwa muri mu masupamaketi cyangwa muri farumasi zigenga usanga ibiciro yenda biri hejuru hamwe gashobora no kugera mu bihumbi icumi ariko iyo turebye mu dukingirizo dushobora gutangwa mu mabutike ayasanzwe acuruza ibicuruzwa bisanzwe ushobora kukabona ku mafaranga atarenze magana atanu ubwo ni udukingirizo wenda tune ku mafaranga atarenze magana atanu ahandi rero iyo dukeneye ak'ubuntu hari abafatanyabikorwa tugira bagenda badutanga bitewe n'aho bakorera utundi ushobora kudusanga ku bigo nderabuzima ikigo nderabuzima cyose wajyaho cyangwa ikigo gitanga serivisi zo kwa muganga utwo dukingirizo watubona kandi ku buntu ahandi ni kiyosike nk'uko nabivuze dufite kiyosike nyinshi ziri hano muri kigali aho dufite kiyosike zigera muri esheshatu muri kigali tukagira ebyiri muri rubavu indi imwe tukayigira rusizi indi tukayigira i huye aho niho yenda ushobora kuba wabonera udukingirizo bitewe n'uko n'ubushobozi ufite ni aho ngaho ushobora kubonera agakingirizo
dogiteri bazire ikuzo nagira ngo ngushimire cyane kuri ikiganiro uhaye radiyo ijwi ry'amerika n'abakunzi bayo ibisobanuro mwatanze rwose ni ingirakamaro ubwo nibifuza ko twongera kuganira bazatubwira ibibazo byaba bisigaye nabyo twongere tubicoce ariko mu masegonda asigaye nagira ngo muhe impamba abari badukurikiye cyangwa se abazumva iki kiganiro nyuma mu masegonda makeya dusoza
yenda ubutumwa naha abari bakurikiye kino kiganiro ni uko nk'uko duhora tubikangurira abanyarwanda muri rusange ni uko intambwe ya mbere yo kugira ngo wirinde ni uko ugomba kubanza ukamenya uko uhagaze iyo umaze kumenya uko uhagaze nibwo umenya umwanzuro wo gufata wasanga waranduye ukagana serivisi zitanga imiti wasanga utarandura ukarushaho gukazaho ingamba ikindi ni uko kurwanya virusi itera sida abantu ntibabiharire minisiteri y'ubuzima muri rusange ahubwo buri wese yumve ko ari inshingano ze yaba umubyeyi mu kwigisha abana cyangwa mwarimu ku ishuri cyangwa n'undi wese yumve ko ari inshingano ze mu kurwanya virusi itera sida kandi dukomeze twirinde akato gahabwa abafite virusi itera sida murakoze murakoze cyane ni muganga bazire ikuzo ni umuyobozi w'agashami gashinzwe kurwanya sida mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc turamushimiye cyane kuri iki kiganiro ndabashimira namwe abari badukurikiye ababajije ibibazo aho bari baherereye hose n'abatabashije kubaza ariko mwakuri iki kiganiro mwakoze cyane ku buhanga bw'ibyuma hari ari santos yarafatanije na nadia taha naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mukomeze rero kugubwa neza mukurikira n'ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika tubifurize mwese ubuzima buzira umuze